imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideni niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli kiyohera mwebwa muri afurika imigambwe ya politike irenga ijana muri gineya izoshikiriza hamwe urwandiko rwaho ihagaze ku kirangamisi c'amatora kugira ubutegetsi bw'igihugu busubizwe mu minwe y'abasivile ibi byashyikirijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri gineya seru darlene dialo ejo ku munsi wa mbere dialo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ko urwo runani rugizwe n'imigambwe ijana na mirongo ibiri n'umunani ibi abo banyamigambwe babishikirije mu gihe abategetsi b'ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao basabye abasirikare bari ku butegetsi muri gineya gutunganya amatora mu mezi atandatu atarenga cdao yarahagaritse gineya muri uwo muryango yongera rifatira ibihano bamwe muri ako kagwi k'abasirikare hamwe n'imiryango yabo bagirizwa kugira uruhara muri kudeta yo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icenda umwaka uheze yirukanye perezida alpha konde ku butegetsi ku mugabane wa buraya abimukira barenga ibihumbi bine barapfuye canke baburirwa irengero bariko bagerageza gushika muri esipanye mu mwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe biyongereye kabiri ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri w'imbere yaho ibi vyavuzwe n'ishirahamwe ryo muri esipanye ritegamiye leta ryitwa caminando fronterase rikurikiranira hafi amato ari mu kaga mu mazi ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe kaminango fronterase rivuga ko abimukira ibihumbi bine n'amajana ane na bane bafuye canke baburiwe irengero bariko baragerageza kwinjira muri esipanye iki nico gitigiri ca mbere kinini c'abafa buri mwaka kuva iryo shirahamwe ritanguye gutororokanya ivyo bitigiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida wa irani ibrahim raisi yararahiye ko azotegerezwa kwihora donald trump yahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za amerika ku rupfu rw'umukomanda wayo kasem suleimani irani hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bibutse generale suleimani hamwe n'umuriyetena w'umunya-iraki bishwe na drone ya amerika ku kibuga cy'indege cy'i bagdadi ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri perezida raisi yabwiye abari bakoraniye mu masengesho yo kwibuka izo ntwazangabo ko ababateye hamwe n'uwo yise umwicanyi mukuru donald trump bakwiye kurengutswa mu butungane no kubihanirwa bitabaye uko perezida raisi avuga ko azobwira abategetsi bose ba amerika ko atankeka ukuboko kwihora kuzosokoroka mu rwubati w'ihanga ry'abayisilamu amerika yavuze ko suleimani yishwe kuko yariko ategura kwica abanyamerika muri iraki mu makungu kandi ibihugu bitanu rutura kuruta ibindi ku isi byariyemeje gukorera hamwe mu guhagarika ikwirakwira ry'ibigwanisho by'ubumara bwa nikereyere no gukinga intambara ya nikereyeri ibi byavuye mu itangazo rusangi y'ivyo bihugu bitanu bigize akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi aka kanama kagizwe n'ubushinwa ubufaransa uburusiya ubwongereza na leta z'ubumwe za amerika ibihugu vyemeye ko ata gihugu na kimwe cotsinda intambara ya nikereyeri ku bw'ivyo nta na kimwe gikwiye kuyisomborotsa iri tangazo ry'ejo ku munsi wa mbere ryaje mu gihe hari ubwoba bw'intambara hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'uburusiya ku basirikare b'uburusiya barungitswe ku rubibe na ukraine hano muri leta z'ubumwe za amerika urubuga rwa neje ruvanze n'umuyaga rwaribonekeje mu mareta atari make ejo ku munsi wa mbere rutuma kandi ingo ziharurwa mu bihumbi amajana atanu zibura umuyaga nkuba eka n'ibiro bya leta biba ngombwa ko byugarwa ku mugwa mukuru i washington uru rubura n'umuyaga rwatumye kandi perezida joe biden atabasha kurerurwa na kajugujugu ngo ave ku kibuga cy'indege cya gisirikare kiri mu micungararo ya washington yaciye ahitamwo gukoresha ibarabara atahukanywa n'imodokari avuye mu minsi mikuru irangiza umwaka yahimbarije muri leta ya delaware ibi bihe bibi byiyongereye ku bukene bw'abakozi buhanze ubuzi muri amerika kubera iki kiza cya covid 19 cyatumye kandi n'indege z'urudandaza zirenga igihumbi n'amajana icyenda muri amerika zirushiriza guhagarika ingendo n'ejo ku munsi wa mbere
urakoze aroyisi kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini igipolisi cy'uburundi cyataye ejo ku wa mbere mu mvuto abantu bane barimo abakozi babiri b'ibanki y'ubudandaji bankobu bikekwa mu busuma bw'abaye bw'amafaranga angana n'imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi bwakozwe muri iyo banki mu mpera z'uyu mwaka turangije w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aha turararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu burundi pierre nkurikiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ingabo z'uburundi zakoze igitero ku bagwanya ubutegetsi b'umugwi red tabara bari mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya grupema ya kigoma iri muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu bumanuko n'inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'uburundi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko igisirikare cy'uburundi ejo ku cyumweru cyagabye ibitero ku nyeshamba z'abarundi za red tabara bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari kashengo kitavuza mpegeri ndetse na rukuka andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'uburundi na redi tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya redi tabara igisirikare cy'uburundi cyafatiye ahitwa ku kijyama ijwi rya amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za redi tabara patrick nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'uburundi hamwe n'imbonerakure amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku duga zimwe mu ngabo z'uburundi ziri kumwe n'imbonerakure niho ziriko zigana ahari ibirindiro byacu rero tugwa mu mitego yacu turiko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu gashengo bibera aho bita mu rukuka bibera no mu gitembe ubu tuvugana rero niho bari abo bantu ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makarita nakubwiye ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu murongo ukaba waraye mu kagari igihe tuvugana iyo uvuga ko ari ingabo z'uburundi muri kugwana nazo ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'uburundi kuba dufite amakuru ahagije aho bavuye muri batari mu cy'ibitoki mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe ku ruhande rwabo ejo twararashe abantu icumi bapfuye turabona imahiti zabo ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku kijyamo ejo oya oya niyo bakora imaje bavuga ko atari abasada bacu barakwiye ibi byo kugwanira ku butaka bwa kongo muri abarundi mubona bisobanura iki yebwe leta y'uburundi niyo yaje kuturondera twahungiye twari ino turondera twirenganura urumva rero twaba duteyeho no twigunira gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere majoro diodone kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize hagati ya tariki ya mirongo ibiri na kane na tariki ya mirongo ibiri na gatanu sosiyete sivile zo muri uvira zavuze yuko ari abasirikare barenga magana atatu mirongo urunani b'uburundi binjiye muri kongo banyuze za remera ho muri teritwari ya uvira berekeza mu misozi miremire za kifu niho muri grupoma ya kigoma je prends les cas récemment le 25 le 24 il y a eu infiltration armée il y a eu mwezi armée burundaise tout plus de 380 personnes armée burundaise il traversait facilement on était kipa tariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri hari ingabo z'uburundi zirenga magana atatu mirongo urunani zije ahitwa kitemesho bazamukira mu misozi ya lemera banyura ahitwa kidote nyawera bajya ahitwa gifuni mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka musha mwiza yavuze yuko umugwi wa Red Tabara ari uw'iterabwoba ntagira uwuryama umukondo wa sosingo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice mu ryahumye kuko murazi ko yama yagaragaje akatari gake gutwubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba rede tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga adf ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kurwanya iyo migwi natwe ukwama twarikanuye si ubwa mbere igisirikare cy'uburundi kigwanira muri teritwari ya buvira n'inyeshamba za redi itabara ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa kane baragwanye mu myaka ishize igisirikare cy'uburundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za loni ko icyo gisirikare cyari muri kongo vedase gabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika ubuvira mutara kivuyepfo urakoze vedase kuri iyo nkuru ku yindi nkuru yerekeye Burundi ibanki y'ubudandaji Bankobu mu mpera z'umwaka yaribwe amafaranga angana n'imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi igipolisi cataye mu mvuto abantu bane harimwo abakozi babiri b'iyo banki bikekwa ubwo busuma yaroje bwikaneza ari nayo bi muri Kenya niyo nkuru aduviti ku cicaro gikuru c'igipolisi c'inyamiramabi kiri muri komine mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mw'ibanki y'ubudandaji Bankobu yavuze ko abakozi bakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi babifashijwemwo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata c'ubuhinga informatique mu bahagaritswe n'igipolisi harimwo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze aba ariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa Bankobo bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyaridi mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifise ubuhinga bwo gushobora kubatuza ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aha turararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefoni n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga bavuga ko biba bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo ntibatange amafaranga nananaya kubaha ngo ingurane ngo ifashanyo bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga imfashanyo Trintas Girwishaka umuyobozi mukuru wa Bankobo nawe yashimiye inyamiramabi zafashije banki arongoye kugaruza ivyibwe yongera ahanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko nogira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana ibi ni byo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'urwaruka rw'ubu kuko murabya abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ibyo babiri yakuya nk'abo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakaba bononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu kugeza ubu amamiliyoni mirongo irindwi ku ijana na mirongo itanu yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega ca banko boom amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimwo imodokari igipolisi kimenyesha ko ubudosiye yerekeye ubusuma yamaze bimaze kugezwa mu minwe y'ubutungane mu burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa iki caha kw'isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka ibiri n'ihada bigenda itandukana ku bihugu eroge buri kaneza ijwi rya amerika tugushimire eroge kuri iyo nkuru
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
leta ya niger yabaye irahagaritse mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu ingingo yari yafashe yo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda bari bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu abantu umunani iyo ngingo yari yerekeye bazokomererwa kuguma muri icyo gihugu muri icyo kiringo mu kurindira ko ikibazo cyabo gitoregwa inyishu horeha baragey umufasha w'umukuru wa sentare yasubiriye sentare yashyiriweho u rwanda yiyarusha kugira ikurikirane ibyaha byakorewe muri icyo gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane niwe yatangaje iyo nkuru iminsi indwi leta ya nigeria yari yabahaye yo kuba bahavuye yari yarangiye ejo ku munsi wa mbere ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka waraye urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta ya nigeria yari yafashe ingingo yo kwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diplomasi abanyarwanda umunani babaye abere ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u rwanda co kimwe n'abarangije ibihano bari baciriwe general augustin dindirimana wewe yabaye umwere ariko we akemererwa gusanga umuryango wiwe mu bubirigi asanga n'abandi bakwiye kuvyemererwa avugana na mugenzi wacu veniste nshimiyimana yatanguye amubwira uko yakira ingingo ya onu yasavye niger kwisubirako ruriya rukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe icyo kintu ni ikintu twese twashimye urukiko rwakoze umurimo rushinzwe y'uko amasezerano nk'ariya atagira gutya ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze ubwo icyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye tukaba dusaba nyine ko ibintu byakomeza bikajya mu nzira abantu ntibabe mu gihirahiro bagashobora kugera ku byo bari babemereye bakagira mbese amahoro general augustin ndendirimana waburanishijwe na ruya rukiko rwa rusha ubana na bariya bagabo ubasiga rusha babura aho berekeza imibereho babayemo wayinyuzemo ubyakira ute nibyo kuko bariya bagabo twarabanye twabanye muri prison twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe babaye abere cyangwa se barangije ibihano byabo mu by'ukuri ndabazi kandi n'uko bamerewe uko bagiye bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuzemo ni ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya bantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro imiryango yabo ikava muri kariya kababaro mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamererwa neza bakagera ku miryango yabo biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima kubana n'uwe rwose ndabumva usanga ari iki kibuza ibihugu by'uburayi ndetse na amerika n'ahandi kwakira abifuza gusanga imiryango yabo nibyo nasabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye ntabwo byoroshye ariko nabigezeho kandi si cyo jyenyine ntibyumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwamuntu batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo ntabwo iyo miryango isaba loni ko ibatunga iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa mbese wowe general ngendirimana hari amahitamo wahawe yo kujya mu rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu bubirigi
yewe ntabwo nigeze mpitamo nakomeje gushaka ko nasanga umuryango wanjye ngira imana birakunda ariko rero kuba baratubwiye bati ubwo mudashoboye kujya hariya mwatuvira ahangaha mukaba mugiye mu bindi bihugu mutubwire ibyo mwumva mwajyamo ibyo rwose barabitubwiye barabiduhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyine cyo kugira ngo tuve aho hantu cyarakunze kandi uzi ko hano mu bubirigi atari ibyo gusa bemereye navuga nka mugenzi justin bagambike manuel na kabirigiye yanyuze hano uriya generale kabirigi na zabirinda joseph aho bose ububirigi bwarabemereye baza basanga imiryango yabo nkumva rero yuko nta kindi kizabuzana n'ubufaransa na canada kuko abenshi ndumva ariho bafite imiryango nta kizabuza kugira ngo bemere ko abo bantu basanga imiryango ubwo rero nkumva ko bariya ndanabazi cyane uko bateye uko twanabanye mu rwanda ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo general augustin ndirimana ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venuste tumushimire venuste kuri icyo kiganiro
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika tubandanya kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uzubabere umwaka w'amahoro n'amahirwe muze muwutunganirwemwo n'abanyu muri uyu mwanya reka tubashikirize ubutumwa bw'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika bifurizanya umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nitwa dusingizimana diane ntuye mu murenge wa bushekeri akagari ka buvungira akarere ka nyamasheke ndifuriza umwaka mushya muhire inshuti zanjye n'abavandimwe ababyeyi banjye mukamanzi berite na ngendahimana yeremiya mwifuriza inshuti n'abavandimwe batuye mu mujyi wa kigali bifurije umwaka mushya muhire harimo mama rusi harimo rufonsi na rufonsina nkongera nkifuriza uwo bita davide abo bose mbifurije umwaka mushya muhire kandi uzababere umwaka mushya w'amata n'ubuki nitwa mushinzi imana zipiriyani akagari n'ubuvungiro murenge n'ubushekeri akarere ka nyamasheke ndifuriza umusore wanjye washyingiwe uri i kigali bamwita kunda bose n'umudamu we yitwa cecile mwifuriza umwaka mwiza umwana wanjye gakuru uri uri mu kirambo nkifuriza na papa na mama batuye muri rugeregeri mu kagari ka ngoma muri nyamasheke nkongera nkifuriza mushiki wanjye utuye muri ngoma mu mudugudu wa kagarama naho ni muri nyamasheke umwaka mushya muhire bose nitwa mukamanzi berita ni mu mudugudu wa bushekeri akagari ka buvungira umurenge wa bushekeri akarere ka nyamasheke nifuza kwifuriza umwaka mushya muhire umuryango wanjye umutware wanjye n'abana banjye abo duturanye mu mudugudu abo mbifurije umwaka mushya muhire nkongera kwifuriza umwaka mushya muhire abakristo twasenganye mu itorero rya repubulika kirisitani caci bari i kigali abaririmbyi ba korari voyisi korari uburuhukiro bw'abera nkongera kwifuriza umwaka mushya muhira pasita wanjye nirema miri uri mu gihugu cya kenya nkongera kwifuriza umwaka mushya muhire abavandimwe banjye bari i kigali rufonse na nyirahabimana na rufonse havugimana na manuel ngarambe nkongera kwifuriza umwaka mushya muhire abanyamasengesho twakoranye umurimo w'imana mu itorero rya rebubote bari i kigali barimo mukazahira nyesi na kumutariza josiane nge nitwa subukino dusabe jean pierre mu murenge wa bushekeri umudugudu wa bushekeri akagari ka buvungira umwaka mushya muhire ndawifuriza murumuna wanjye tuyizere sesitini nkajya nkawifuriza mama zera kankera nkajya nkawifuriza mushiki wanjye wizera esperance n'umuryango wanjye wose turi kumwe nitwa nyirarukundo tereza abatuye mu mudugudu wa bushekeri akagari ka buvungira muramu wanjye atuye ku ishara ndawumufuriza umwaka musha muhire dusangire n'abandi bose yewe ndawubafuriza bose veronika nyandi nabo ntuye muri uyu mudugudu ari abavandimwe banjye ari n'abaturanyi banjye umwaka mushya muhire tuzawurye neza hari francois kanakuze hari uwitwa diriyane biseruka hari utwa mafabiyani imana irafasha bose bose ndabifuza umwaka mushya muhire imana ibaha amahoro na rufonse kayihura amazina yanjye nitwa niyatosha katarina ntuye mu mudugudu wa bushekeri akagari ka buvungira umurenge wa bushekeri mu karere ka nyamasheke ubwa mbere na mbere mbanje gushima imana yatu- idushoboje kugeza uyu mwaka turangiza turugumye ku mwuka w'abazima uwa mbere nifurije umwaka mushya muhire ni umukunzi wanjye yitwa bica mu maka jean pierre uwa kabiri ni abana banje kuko uwiteka yemeye ko twongera kuwusoza uyu mwaka turi bazima awa gatatu nifurije ba mabukwe aho bari mu murenge wa kagano hose bari uwitwa rasheri witwa mama kararisa abo bose mbifurije umwaka mushya muhire abanyarwanda bose umwaka mushya muhire kandi imana itubesheho neza njyewe nitwa mukasafari solange ntuye mu murenge wa bushekeri umudugudu wa bushekeri akarere ka nyamasheke ndifuriza umwaka mushya muhire musaza wanjye witwa mugwanashyaka jafeti utuye mu kagari ka banda hamwe n'umudamu we ndifuriza umwaka mushya muhire mubyara wanjye uri i kigali witwa charles ndifuriza umwaka mushya muhire mubyara wanjye utuye ku kibuye witwa ishimwe solange ndifuriza umwaka mushya muhire rukundo mariko uri kwiga muri kaminuza mu burasirazuba ndifuriza umwaka mushya muhire inshuti zanjye zose n'abanzi bose turi kumwe muri aka karere nyirahabineza makurata mvuka muri buvungira umurenge wa bushekeri karere ka nyamasheke umuntu wa mbere ndifuriza umwaka mushya ni perezida wampaye inzu mbamo narabaga mu icumbi abandi bose nabo ndabashimiye umwaka mushya muhire na mama na barumuna banjye na data wacu na mukuru wanjye wo ku ruhero
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
Mon amour, tu es belle comme rayon de soleil. Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Chico, ukukundana, ireka kwirirwa ubaza, n'ukuri kure y'amaso, si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira, aba mvuye mu ndiba, ntukangwe no kubona, utanyegereye. Ese wari ubizi igiko, niriwe nkutekereza cyane, nareba ya shusho yawe, dore umwiza w'urwa gasabo, mwiza wanjye, ndakurahiye ntawe ukuruta, mwiza nkunda. Mm. igikobwa ndakuramukije cyane kagira imana igikobwa ariko suraho nzubidahanda igikobwa ndagukunda nawe urabizi igikobwa ndagukumbuye mama
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye dusubiye kubifuriza mwese bakunzi bacu umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uzubabere mwese umwaka w'imigisha muze mu butunganirwemwo n'abanyu mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe ndakuramukije cyane kagira imana igikobwa ariko surawe